iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti bakunzi bacu ni edi rwemu basuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na alowizi bigirimana
ndagize mwaramutse edi turibanda cyane cyane ku yavugwa muri afurika abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa afurika ejo ku munsi wa kane barafatiye ibihano abategetsi bakoze kudeta muri guinea bongera basaba ko hatunganywa amatora mu mezi atandatu kugira basubize ubutegetsi abasivire inyuma yo gukura perezida alpha conde muri uku kwezi mu itangazo basohoye cdao yavuze ko izofatira ibihano byo kubuza abo basirikare baheretse ubutegetsi hamwe n'imiryango yabo gufata iyi ngendo kandi bafate n'amatungo yabo basabye kandi ubumwe bwa afurika ishyirahamwe mpuzamakungu oni hamwe n'ubumwe bwa buraya gushyigikira ibyo bihano kuri ako kagwi kiyise komite nationale de reconciliation et de développement cnrd mu mfunyafunyo y'igifaransa mu gihe muri guinea bakoze kudeta bahanwa muri mari ho baragiriwe ikigongwe inama y'imfatakibanza ishinzwe amategeko muri mari yaratoye iremeza ibwirizwa riha ikigongwa bakoze kudeta zibiri zikurikiranije muri icyo gihugu cyo mu karere ka sahel abategetsi ba leta n'ab'inama nshingamateka babivuze ejo ku munsi wa kane mu kwezi k'umunani umwaka uheze abasirikare barongowe na koroneli asimi goita barakuye ku butegetsi perezida ibrahim bubakar keita inyuma y'indwi abanyagihugu bari mu myiyerekano yiyamiriza leta suleiman de arongoye komite ijejwe kwemeza amategeko yabwiye itorokanzo ry'amakuru y'abafaransa afp ko aya mategeko yemejwe asigura ko abagize uruhara muri izo kudeta zibiri batazokurikiranwa n'ubutungane muri afurika kandi perezida wa somaliya muhamed abdulahi muhamed batazira farmaho yarahagaritse ububasha bw'umushikiranganji wa mbere muhamed hussein roble inyuma yo kunyinyurana mu bya politike hagati y'abo bategetsi babiri igihe yafata iyo ngingo ejo kuwa kane farmajo yagirije umushikiranganji wa mbere gufata ingingo gihutihuti kandi avuga ko atamigenderanire myiza afitaniye n'ibiro by'umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere yatswe kandi ububasha bwo gutanga ubuzi no kwirukana abakozi muri iki kiringo igihugu kiri mu myiteguro y'amatora ategekanijwe mu kwezi kw'icumi na kumwe icegera cy'umunyamabanga mukuru wa onu amina mohamed ku munsi wa mbere yaragendeye somaliya atako asaba abo bategetsi gushyira ibibatandukanya ku ruhande kugira bashyire ingufu mu myiteguro y'amatora amaze gusiba akatari gake
Washington ijwi ry'Amerika
ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF muri Nigeria kivuga ko abana hafi miliyoni muri ico gihugu bashobora kutazoja ku ishuri uyu mwaka ku mvo z'umutekano muke amashuri mu buraruko bwa Nigeria yamye ategwa n'abitwaje ibigwanisho bananyuruza abanyeshuri kugira babarekure bahawe amafaranga UNICEF muri Nigeria yavuze kuwa gatatu ko yatohoje amashuri mirongo ibiri yatewe uyu mwaka gusa hamwe n'abanyeshuri igihumbi n'amajana ane na mirongo itatu na batandatu banyurujwe iyo raporo ivuga kandi ko abanyeshuri cumi na batandatu bishwe mu gihe abandi amajana abiri batazwi irengero userukira unicef muri nigeria peter hawkins yasabye abategetsi ba nigeria gushyira ingufu mu gucungera umutekano ku mashuri muyavugwa mu makungu muri leta z'ubumwe za amerika ubushikiranganji bujejwe ikigega bwarahanye abanywanyi batanu ba al qaida bagirizwa korohereza uwo muhari mu kuronka amafaranga ubwo bushikiranganji bwavuze ko abo bantu babikoreye mu gihugu cya turukiya abafatiwe ibihano ni abanyamisiri batatu maji salim muhammad nasri aldin al gazrani hamwe na nurerta muslihani abandi ni abenegihugu babiri ba turukiya sebrayi guzel hamwe na sona gureyen amatungo yose bafitiye muri leta z'ubumwe za amerika yarafashwe nk'uko ubushikiranganji bubivuga
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho mukomeje gutega amatwi ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu dore amakuru y'ingenzi tubafitiye muri iki gitondo itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu burundi ryamuritse raporo yaryo ya gatanu igaragaza uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu La commission a documenté des cas d'exécution, de disparition forcée, d'arrestation et de détention arbitraire, souvent accompagnés de torture.
uyu ni dudu diene uyobora iryo tsinda ry'umuryango w'abibumbye avuga ko ubwicanyi guhohotera no gushimuta abantu bikomeje mu burundi ariko mu burundi siko babibona nk'abari ku rubuga abari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari rimwe na rimwe aho byaba bishika bikaba ni uko ababikoze bamenyekanye bahanwa uyu ni gerard hakizimana uyobora ishyirahamwe forukon f rikorera mu burundi mu rwanda urukiko rw'ubucuruzi rwatesheje agaciro ikirego cy'uruganda rwa nyakwigendera asinapol rwigara cyasabaga ihagarikwa rya cyamunara ya hoteli iri ahitwa mu kiyovu mu mujyi wa kigali izo nkuru n'izindi ni mu kanya nimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari urukiko rw'ubucuruzi mu rwanda rwatesheje agaciro ikirego cy'uruganda rwa nyakwigendera asinapol rwigara cyasabaga ihagarikwa rya cyamunara ya hoteli iri ahitwa mu kiyovu mu mujyi wa kigali umucamanza yavuze ko bagitanze binyuranije n'amategeko koje banka niyo igiye guteza cyamunara iyo hoteli ivuga ko bayibereyemo umwenda ubarirwa muri miliyoni magana atanu z'amafaranga umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagiruwubusa yari mu rukiko nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba metre ari pierre munyangabe wunganira koje banki gusobanura inzitizi ye n'inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa sinapol rwigara premier tobacco company limited uruganda ptc rwaregaga koje banki rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu kiyovu nyarugenge mu mujyi wa kigali metre munyangabe avuga ko uruganda ptc rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusiga wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru agasaba ko ikirego kitakwakirwa Metre Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiyeho urwa mbere umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirijwe urukiko yanditswe na koje banki igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa koje banki yanditse nyuma ivuguruza iya mbere nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi ayahuza na cyamunara umucamanza yanzuye ko uruganda rwa rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazisuzuma yahise atesha agaciro ikirego cyo kwa rwigara atangaza ko ku kijyanye n'indishyi zasabwaga zizarebwa mu kirego cy'iremezo metere rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki eshatu z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza umunyamategeko rwa gatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko ariko umucamanza akavuga ko ntabyo abona ku ruhande rwa rwicayemo bo kwa rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana ukwimyoreza icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda ukuri k'uyu mubyeyi yabwiye ijwi ry'amerika ibi bibaye nka bya bindi byo muri demiri kenze twagiye gushyingura papa diane tugiye gushyingura rwigara sinaporo baratangaza rusororo uwayoboraga rwanda reveni avuga ko rwigara sinaporo apfuye ari umusoreshwa mwiza nta deni afite mu minsi mike batafite ideni rya miliyari esheshatu mbese turisite ibi bintu biteye agahinda nyamara Madame Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera Sinapolo Rwigara akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo bo mu muryango bageragezaga kumuturisha byari bigoye guhita agira icyo atangaza kuri telefone ijwi rya Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko nta deni dufitiye ubu butegetsi nta deni tugirira igihugu nta deni tugirira banki barabizi neza nabo ubwabo usibye ko jorogirete ntacyo bazi kuko ubu ibi birenze ubujiji birenze n'ubugome birenze n'ubuswa nta deni tugirira banki nta deni tugirira leta madamu adeline rwigara kandi ijwi rya amerika yaramubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko twiyambaje ijuru daboro ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo bazahara ibyaha ntagahora gahanze ntagahora gahanze ntabwo bazi aho ngubu ibirenge byabo aho bihagaze reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye tugiye kujurira kujurira ubutegetsi bwiza ariko daboro twajuririye ubw'ijuru inyubako igiye kugurishwa n'igorofa rigeretse kandi ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa rwigara yasenywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye iyo igiye kugurishwa bivugwa ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga cyamunara iratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya makumyabiri n'enye z'uku kwezi kwa cyenda niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara umwunganizi wo kwa rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu burundi ryamuritse raporo yaryo ya gatanu igaragaza uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu bavuga ko mu burundi hakiboneka abantu bashimutwa abandi bakaburirwa irengero ku ruhande rwa leta bo bavuga ko iryo tsinda rikorana n'abagamije kwangiza isura y'igihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru umugwi wa woni ukora amatoza ku burundi watangaje ko naho hari utwigoro tutari duke twakozwe na leta n'ubu hacibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu kiganiro uwo mugwi uhaye abamenyesha amakuru uri geneve mu busuwise twakurikiye ku buhinga bw'ingurukanabumenyi dududien arongoye uwo mugwi wa oni yasiguye ko mu mwaka umwe perezida evariste ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye abatavuga rumwe na leta n'abaharana agateka kazina muntu naho biboneka ko ari agahengwe mu burundi ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryoyo rirabandanya mu mpisho kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko harahigwa abantu bitwa ko bafitaniye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu aha twasanze inzego za leta zica zikika mu kiza mu guhohotera abatavuga rumwe na leta cyane cyane abanywanyi b'umugambo SNL abaharaniye agateka ka zina muntu abahoze mu gisirikare ca kera n'abandi twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo abishwe bagatogwa ibiziga abafungiwe ubusa abakubaguwe n'abakenyezi bafashwe ku nguvu uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa ryiza cyo kimwe n'abamenyesha amakuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta l'espace démocratique demeure fermé et forme étroitement demokarasi ni ukwishyira no kwizana birabangamiwe abamenyesha amakuru bagerageza gukora inkuru ku kiza c'umugera wa korona barabwa ribi n'umukuru w'igihugu abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi ibi bikorwa na bamwe mu bapolisi urwego rw'iperereza canke urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi uwo mugwi washizeho na woni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika ubu nturemererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu umushakashatsi francoise hamson umwe muri batatu bagize uwo mugwi yavuze ko ari intambamyi ikomeye kuri bo ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha nicyo kibazo gikomeye twagize muri myaka itandatu iheze ariko twarakizungurutse tuja mu bihugu bibanyi by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye impunzi abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha n'abari hanze ya Afurika bafise ibyo babonye twaraganiriye umuvugizi wa leta prosper ntagwamiye yabwiye ijwi ry'amerika ko ataco ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta ataco iramutuma kuyivugira kuri iyi raporo igira gatanu y'uwo mugwi wa oni twagerageje kurondera tabu renova aserukira uburundi mu ishami mpuzamakungu oni i geneve ariko twamukenye ico bikoze ambasaderi tabu renova yaheruka kubwira ijwi ry'amerika ko uwo mugwi wengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta ati uburundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga nta kindi abo bagamije atari ugucafuza igihugu cacu kandi leta mvyeyi leta nkozi iyo iri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi amagara y'abantu umutekano ubutungane kunywanisha abarundi kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu harashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazina muntu naho turi ku kivi kandi abanyororo barenga ibihumbi bitanu barayi bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari atagihindutse mu mpera z'uku kwezi inama nkuru y'umutekano ya oni izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike aha bamwe mu bagize amashirahamwe arenga mirongo itanu yigenga mu burundi basaba ko bohagarikwa gerard hakizimana atwara ishami foricone f rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikoro y'ijwi ry'amerika nk'abari ku rubuga nk'abari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari rimwe na rimwe naho byaba bishika bikaba ni uko ababikoze bamenyekanye bahanwa bo barabivuga hari igihe usanga babifatanya n'abakoze ibyaha uwakoze ibyaha ko afatwa ko ahanwa neza ko nta shirahamwe ryoshyigikira ukudahana twasabe dushimitse ko ujya mugwi ukora amatohoza utokongegwa ikiringo kuko ntaco tuma vy'ukuri ujya mu gonga ikiringo hari rero twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abana gata kazina muntu aha twavuga nk'ikigo CNDH cy'igihugu cigenga murabona ko canaduze kuri stati A atawundi mu gushora gukora ivy'amatohoza cyangwa ivy'agataye kazina muntu gusa yandi nayo nka Human Rights Watch n'ayandi abona ko uwo mugwi ugifise akazi kenshi ko gukora uko ni nako n'uwo mugwi wa ONI ubibona Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri uganda mu nkambi ya nakivale ziratangira gutaha ku bushake guhera muri iki cyumweru ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bayizi uri i kampala impunzi z'abarundi zibarirwa mu majana nizo zatangira gutaha muri kino cyumweru ziva mu nkambi ya nakivale akaba ari zimwe mu mpunzi zatangiye kwiyandikisha mu mwaka ushize kugira ngo zitahe ariko ntibyashoboka mu butumwa bugufi bwanditse umukuru w'inkambi ya nakivale bwana david mugenyi yahamije ko hari impunzi z'abarundi zigiye gutahurwa muri kino cyumweru izo mpunzi ziyandikishije kugira ngo zitahe zivuga ko zinejejwe n'uko icyifuzo cyazo kigeze kigasubizwa kandi akaba ziteze gusubizwa mu buzima busanzwe zigeze mu burundi banyita kanyarushatsi barunabe hano na kivaro hamaze igihe kingana gute ndahamaze imyaka cumi n'ibiri imyaka cumi n'ibiri ndabona wahamaze igihe kitari gitoya waje wenyine se naje n'umuryango wanje umugore n'abana ubuzima na kivare bumeze gute imyaka cumi n'ibiri muhamaze bwari bumeze gute
mu buzima kintera no kuva hano ngo muhunguke mbona ubuzima bwanje butameze neza amampita muntereka nihungukire bwari butameze neza gute bwari butameze neza urabona nta ndya baduha baduhaye agasente ngo tuze turasuma baca barakatwaka baduha umutwaro umwe n'ibihumbi icenda ubu agafaranga k'ibihumbi cumi n'icyenda byonyine hama rero uri mu bagira ngo ngo ugomba gusumira abana nta mpitamo nti reka nihungukire maze imyaka ibiri mpiga guhunguka byanka no kwanga
so uri umwe mu bafashe icyemezo cyo guhunguka wagifashe kubera ubuzima bubi cyangwa kubera icyo wahunze cyarangiye icyo nahunze cyararangiye hanyuma maze kumva yuko uburundi bumeze neza ntamfata ibyemezo byo kujyana ihungukire nta kamaro ko kuguma mu buzima bubi numva igihugu cyanjye giterereye wari warahunze iki imbere nari mfise ahantu nigera kuze ndatata n'abayobozi hanyuma bari baracanye umurombero w'inka turimo turahaburana numva bakaza baramvuga nabi numva ngize ubwoba ntibaze bave bangirira nabi none ayo matati warumvise ngo yaraheze yarashize yaraheze ahantu twapfa barahashikirije n'umwana we wanje yasigaye mu gihugu
wari uturuka he mu burundi mu burundi nari nturuka mu giteranyi mu yinga muri komine giteranyi umusozi wa mika agasimbiri kantihita so ibyo wahunze ntabwo byarimo politiki oya ntabyo byarimo politiki niwe ugiye guhuka wenyine se cyangwa muri benshi
turi benshi ahubwo benshi bagiye bipakiza bitahana kuko babona babatinjije kubatahana
nyamara ariko nubwo zimwe muri izi mpunzi z'abarundi zitahuka hari n'izindi zibona ko igihe cyazo cyo gutahuka kitaragera zivuga ko zitakiyumvamo umutima wo gutaha abo bantu bariko barahunguka bahunze vuba baracafite ibintu iwabo biracariho ariko nka njewe inzu yaravuyeho nka njewe itongo ryaravuyeho nka njewe akazi nakora karavuyeho nikakibaho rero guhunguka ntaco naba ngiye gukora kandi ngeze muri iyi myaka myinshi maze imyaka myinshi kujya guhunguka ugeze mu zabukuru ntacu bimariye nta nico bimfasha n'abana banje mbiganiraho nabo guhunguka bambwira ko ibyo batubizi n'iwabo batahazi ico bazi ni uganda kuko niyo barerewemo niyo bakuriyemo niyo bizemo sisitemu barimo rero niyo natwe ntawe tuca epifane kabushemiye nta mwana n'uhagarariye igihugu cy'u Burundi muri uganda we avuga ko ari nta kintu cyabuza abarundi bose gutaha akanasaba ababishinzwe korohereza impunzi zabisabye kera kugira ngo zitahe ni ibisanzwe rwose ko impunzi zivuga nabi zivuga ibintu biteye ubwoba nta mpunzi rero yo kwigera ivuga neza uburundi uvuga ati jyewe ndi impunzi y'umurundi ndafise amakuru meza uwo rero aba ariko arataha mugabo icyo nemeza uburundi buri mu mahoro abantu bibereye mu mahoro bavuga mu kirundi ati igihugu ni nyabagendwa impunzi z'uburundi nozihanura nozihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahura ku bugombe bwabo kuva aho uyu mwaka watangiriye izo mpunzi ziyandikishije zakomeje gutegereza umunsi zizatahiraho ariko umuryango uzitaho hr ukavuga ko utari wagateguye ibikenewe byose birimo imodoka zizazicura hamwe n'inzira zizacamo kugira ngo zitahe nubwo hari impunzi nkeya z'abarundi zacuwe ziva muri iki gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka zigatwarwa mu ndege ukurikije hsr indege irahenze akaba zose zitazayikoresha andi makuru twaje kumenya ni uko izi mpunzi zizacurwa zikoresheje inzira ndende iciye mu gihugu cya tanzania impamvu zitazanyuzwa mu gihugu cy'u rwanda ari naho hari inzira ya hafi kugera mu burundi ntabwo iramenyekana ukurikije imibare itangazwa na HA Uganda icumbikiye impunzi z'abarundi zisaga ibihumbi mirongo itanu Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikibazo cy'abana bata amashuri kubera inzara gikomeje kuba ingorabahizi mu Burundi mu guhangana n'icyo kibazo hari umwana w'umukobwa witwa Chancel bamuhaye wihaye gahunda yo gufatanya n'urundi rubyiruko bagashaka imirima bahingamo ibiribwa bagaburira abadafite ibyo kurya ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ikigwati ca busekera catoranijwe n'urwaruka rurangajwe imbere n'umwigeme chancele bamuhaye kiri muri komine bukeye intara ya muramvya hagati na hagati mu gihugu c'uburundi abana bafashwa baba amajana abiri bose nabo miryango y'abatwa itagira mikoro bamwe muri bo bari barahagaritse amashure kubera iyo batashe bataronka ico bacisha ku wepfo umwigeme bamuhaye umukuru w'ishirahamwe yagira ijambo kibondo rifasha abana b'abatwa aratubwira icatumye we na bagenzi be biyumvira gufasha abanyeshure bo mu mashure mato mato n'ayisumbuye y'ubusekera twatanguye dufasha aba bana mu kubaha ibikoresho by'ishuri amayuniforume n'ibindi ariko tugasanga bahebye ishuri niho twatanguye kuvuga ati reka tumenye neza ikibazo bafite duca dusanga mu miryango bavamwo barafise ubukene nta matongo bajya baciye ingero batabagaburiye baca baja mu kibira mwahabonye ni hafi yaha kwamura mu mfe baca baja ku ibarabara kuyadandaza ntibaza uvuye ku ishuri ugasanga ntaco mama yakurondereye ejo wogira motivasiyo yo gusubirayo tumaze kubibona ivyo twavuye tuvuga ati reka dutangure gufungurira bano bana uwo mukenyezi n'abagabo babiri bafite abana bari bahevye ishure ubu basubiye kuja mu masomero kubera uyu mugambi banezerewe no kubona uruvyaro rwabo rutagiye gusigara inyuma uku niko babisigurira ijwi rya amerika nuko nzohimiriza cyane abana bakabandanya ku ishuri babandanya ishuri hari igihe bagenda ku ishuri batariye cyangwa bakagaruka bagiye batariye bakashiki- bakarya ibyo kurya byo mu ijoro ntamwe bibonetse ibyo byose byatubera nk'ikibazo abana ku bwinshi bagaheba murungitse kabiri nk'ejo yagiye adafunguye ntiyakwemerera yavuga ngo ndaheba tworonka baguma badufata mu mugongo cyane bamwara igihe turi ubwoko menga burakengeretse ku bisanzwe baheba amashuri kubera atanga ubu bari bafise byo kuba baca baheba byose byo gufungura kubera atacu uburyo dufise bwo kujyana nko kwibarabara gusoma irasiyo ba- bagenda bariye kuko afunguye bagiye ku ishuri yego ferema turamushimiye kumva mutima uye intambwe nta- ntaziriho ubu ubu ntaziriho bagiye kubandanya biga neza kubera uyu mubyeyi wacu saa sera bafashe umugongo umushingamateka w'umutwaye evariste ndikumana arashima kino gikorwa na cane cane ko caranguwe n'abakiri bato kandi badaturuka mu bwoko bw'abatwa kwiga kw'abatwa ntikushoboka adafise icyo afungura hakora mu nda hari n'uwundi yabiryoheje neza avuga ati imfungurwa ni iza mbere ni iza mbere nyene kuko utafunguye nibaza ko urupapuro naho worusoma uca utangura kujugumira nibaza ko ari iteka kubona abantu b'ugwaruka bari munsi ya mirongo ibiri n'itanu bavuga ati tugomba dukore ni ibintu bidasanzwe musitanteri wa komine bukeye nawe abona ko uwo mugambi ufitiye akamaro igihugu n'isi yose kubera abana ariko azoza k'isi efurahime ndikumasaba uno mugambi rero turawiteze ko byinshi byiza kandi bihambaye kuri kazoza ka komine yacu mbere na kazoza k'igihugu kuko ibi bibondo ejo burya niba bazoba bahagaze hano duhagaze ejo niba bazoba bahagaze no mu bindi bibanza bikomeye kandi mbere biranashoboka yuko bashobora no guhagarara neza no mu makungu bagafasha igihugu bagafasha mbere n'isi kubera ibyo byose biva hehe biva mu ndero y'akanovera iyo nayo ntishoboka iyo umuntu adafise amagara meza umuyobozi ajejwe umugambi wa leta wo gufungurira abana ku mashuri asigura ko mu ntara zerekewe nawo vyagaragaye ko umwimbo w'abanyeshuri wiyongereye frederic nizigiyimana kubera uburyo buke turacakorera muri zo ntara ndwi ariko indoto dufise twagomba yuko abana b'uburundi bose bafungurirwa byaragaragaye ko rero umugambi wo gufungurira abana utuma badaheba amashuri badasiba ibyo nabyo bigaca bituma umwimbu wiyongera ku mashuri uburorero ni bwinshi cyane turazi n'intara ya muyinga ikunda kuba mu za mbere mu bibazo bya leta kenshi dora tubona ko kubera amashuri yaho menshi afungurirwa aricyo gituma n'uwo mwimbu wiyongera ndikumana sasa mu nama nshingamateka nk'userukira abatwa hari ikindi cifuza afise kubona abana b'abatwa hejuru yo kuja mu mashure banigishwa ibijanye n'umuco n'akaranga kabo vyihariye abandi bageze ku rwego y'uko aba bantu nk'aba basigaje inyuma bita rezo autochtone bita indigenous people baba bafise amashure y'iwabo kugira bigishwe mu ndimi z'iwabo muri primaire na segondere ndiko ndivugira ururimi rw'iwacu rw'igitwa baca bakubita mwigisha agakubita abanyeshure bagenzanje baga, bose bagasunika nahejeje segondere ururimi rw'iwacu nagwibagiye kandi vyarambabaje n'ubu muvyo ntazobabarira abigisha n'ivyo nico gituma no mw'ishure ry'iwanje mu kayanza twashizeho umunsi birirwa bigisha igitwa gusa kuva mu kwa cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta yashinze ko umugambi wo kugaburira abana ku mashure uba ushigikiwe nayo kandi n'inama nshikiranganji yemeje amafaranga yo kuwushigikira buri mwaka ishiramwo amamiliyari dane n'imiliyoni amajana umunani y'amafaranga y'amarundi hafatiwe ku bitigiri bitangwa n'ubushikiranganji bw'indero abanyeshure baba mu miliyoni n'ibihumbi amajana atandatu nibo bamaze gufashwa n'uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani eroje urikaneza ijwi rya amerika nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni Dieudonne Cyubahiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe